iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi ku munsi wa kabiri tuganira mu kiganiro muri isanga ku bibazo by'abakenyezi abigeme iterambere ryabo amagara yabo n'ibindi byinshi bijyanye nabo mu rwanda abashinga amateka baraye bafashe icyemezo cyo kudatora integuro y'itegeko ririmo uguha uburenganzira imikangara canke abo bita abajene bafise guhera ku myaka cumi n'itanu uburenganzira bwo guhabwa amaserivisi ajanye no kuringaniza imvyaro canke kwirinda gusama inda e, ni mu gihe mu burundi mu ndwi iheze umushikiranganje w'amagara y'abantu yashikirije ko abakiri bato bata, batohabwa uh, ibijanye e, batemerewe gukoresha ubuhinga bwo kwirinda gusama inda nivyo rero tugiye kwihweza mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi ikaze neza mwese nk'uko bisanzwe kuri facebook yacu mushikirize uko mubibona ibibazo byanyu ibyiyumviro byanyu kuri iki kibazo nk'uko bisanzwe aderesi yacu ni radiyo yacu voa ikaze mu kiganiro muri isanga muri kumwe na oriyani itangishaka
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri isanga muyumva buri munsi ku munsi wa kabiri ijyanye n'abakenyezi n'abigeme muri kumwe na oriyani itanga ishaka mu rwanda abashingamateka baraye bafashe icyemezo cyo kudatora integuro y'itegeko ririmo uguha uburenganzira imikangara ni ukuvuga abajene canke abangavu n'imigimbi mu kinyarwanda nk'uko babivuga bafise imyaka guhera kuri cumi n'itanu uburenganzira bwo guhabwa amaserivisi ajanye no kuringaniza imvyaro canke kwirinda gusama inda ni ingingo yashimwe n'abatari bake bavuga ko abana b'abanyarwanda bakwiye kwigishwa umuco nyarwanda aho aho guhabwa uburyo bwo kwi buryo bwo kuringaniza imvyaro reka rero muri iki kibazo tuza kukiraba mu burundi no mu rwanda uko cifashe tubanze tuganira na mugenzi wacu asumta kabuyi ari mu rwanda mu kanya kari imbere yaza kudushikiriza inkuru irambuye kuri iki kibazo asumta kabuye ikaze neza mu kiganiro muri isanga mbere ko tuja mu idonido ry'ikiganiro tubwire iri tegeko mu rwanda ryari rigamije iki neza na neza urakoze
urakoze oriyani kuntumira muri muri isanga icyo nakubwira ni uko iri tegeko rya umushinga w'itegeko riba itegeko iyo ryamaze gutorwa uyu mushinga w'itegeko watangijwe n'itsinda ry'abadepite abadepite bagaragaza ko mu rwanda hari ikibazo cy'abana b'abakobwa bato bari hagati y'imyaka cumi n'itanu kuzamura baterwa inda ari benshi bagaterwa inda zitateguwe abadepite rero iryo tsinda riteganya ko aba bana babashakiye uburyo nabwo bwo kwita ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere ni ukuvuga kwita ku bakareba uburyo bakwifashisha kugira ngo be gusana izo nda zitateguwe byaba byiza kurusha gukomeza kubyara bakiri bato hanyuma rero uwo mushinga barawutegura bawugeza mu nteko rusange ariko ugaragara ko abandi badepite muri rusange batawemeje harimo nk'ingingo ivuga ko umwana w'imyaka cumi n'itanu yaba umukobwa yaba umuhungu akwiye kwifatira icyemezo kuri serivisi zigendanye n'ubuzima bw'imyororokere icyo cyemezo bivuze iki bivuze ko ashobora kujya kwishakira pirire bivuze ko ashobora kujya gushaka kapote ibyo byose rero abadepite benshi bagaragaje ko icyo cyemezo atari cyo baravuga bati ibi ntabwo ari byo abana bakwiye kurerwa abana bakwiye kwigishwa kirazira abana bakwiye kwigishwa gutinya ibintu bimwe na bimwe ntabwo bakavuga bati imitu bashumura tukajya kubereka ko bishoboka ko ashobora kujya gufata utunini noneho tuzaba tworoye ubusambanyi ariko urundi ruhande bakavuga bati ko bakomeza kubyara abana batateguwe bakavuga bati rero twongere imbaraga mu kwigisha umuryango twongere imbaraga kubwira ababyeyi bongere basubire ku isoko bigisha abana babo kurusha uko twababwira ngo nimujye gushaka ibinini nimujye gushaka za kapote nimujye gushaka imiti iyo ari yo yose rero iki cyifuzo cyangwa se iki cyemezo ko abadepite bangiye umushinga w'itegeko bakavuga bati nimugende mwongere mu wige turuvare ingingo zitanoze byashimishije ababyeyi cyane ababyeyi baravuga bati byaba ari amahano kumva umwana w'umunyarwanda yatangira gutozwa kujya gushaka imiti yamubuza gusama kandi akiri umwana mutoya n'ibyo muri rusange nakubwira ni ukuvuga ko kumbure ababyeyi bo baraba imyaka yabo bana ko bakiri bato cyane cyane cyane uri kuravugana n'abandi benshi mu kibano barabira ku mico kama y'igihugu cy'u rwanda kugira ngo bavuge bati abo bana bakiri bato ntibari bakwiye kuganirizwa cyangwa guhabwa uburenganzira bwo gukoresha amakapote n'imiti n'ibindi
cyane rwose baravuga bati ubundi se ahubwo umwana gutangira kumwigisha kuvuga imibonano mpuzabitsina ubwira umwana w'imyaka cumi n'itanu cumi n'itandatu bati kirazira ntakwiye no kubyumva agize ibyago rero agashyikirwa n'uko atewe inda n'umuntu niyo mpamvu igihugu cyashyizeho amategeko akakaye wa muntu arakurikiranwa agafungwa agahanwa ahubwo bakavuga bati babyeyi nimwongere mugaruke nimwongere mugaruke kwita ku bana banyu cyane cyane abandi banditse ku mbuga nkoranyambaga cyane bahurizaga ko uburyo abana basigaye bagira uburenganzira kuba ku mbuga nkoranyambaga hashigirwa ibintu byinshi baravuga bati nimugenzura abana banyu ibyo bakurikirana ku mbuga nkoranyambaga yemwe bamwe bakanavuga bati nihongere habe n'igitsure abana bongere bahanwe abana bongere bacyahwe kugira ngo nyine bagaruke mu murongo kurusha uko wakwerekana ko byose babyemereye
urakoze cyane rwose asomta kaboyi ubandanye udutegurira iyo nkuru uza kudushikiriza mu kanya kari imbere hama udukurikiranire hafi iryo tegeko tuzobandanye twumva byinshi mu biva muri iryo tegeko urakoze cyane
urakoze yoriyane
tubandanye rero mu kiganiro muri isanga ibyo rero mu rwanda bibaye inyuma y'aho mu burundi mu ndwi iheze umushikiranganje w'amagara y'abantu yashikirije ko abakiri bato batarubaka ingo zabo batemerewe gukoresha ubuhinga bwo kwirinda gusama inda dr sylvie nzeyimana amenyesha ko ubwo buryo bwagenewe abantu bubatse ingo bonyine mugenzi wacu eloge buri kaneza yaraduteguriye inkuru kuri iryo tangazo ry'umushikiranganje mu burundi reka naryo nyine iyo nkuru na nyine tuyumvirize mbere yuko tuja mu kiganiro nyezina
umushinganji w'amagara y'abantu yabitangarije mu ikoraniro ririko ribera ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ni ikoraniro ry'imboneza z'abakenyezi ryitabiriwe n'abarundikazi abagore bava mu karere ka afurika y'ubuseruko yase abo ku mugabane wa afurika hamwe n'abakenyezi b'imboneza batwara bimwe mu bisata mpuzamakungu muganga silvinze imana atwara ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi yabivuze mu mwanya wo kwishura ku bibazo inyuma y'ibiganiro n'inyigisho zariko ziratangwa kuri uyu wa kabiri kuko umushikiranganji w'amagara y'abantu uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi bukwiye gukoreshwa abantu bubatse gusa uku niko yabisiguye umujene atarubaka ntajya kurangura amabanga y'abubatsi kuko n'amabanga y'abubatsi aya batarubaka inyigisho zitegereza gutangwa avuga ibyo nivo tubivugane tubiganire umwana atarubaka ntakwiye kurangura amabanga y'abubatse zijya metode zihari sefu abantu bubatse kugira ngo babyare ku rugero setu umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mffps asanga bidakwiriye gukumira abakobwa batarashinga izabo mu ironswa n'ikoreshwa ry'uburyo butandukanye bwo kwirinda inda zitifujwe jeanne zaninyana ikintu cya mbere umuntu yovuga ni uko tutokwibagiza ibihe uno munsi turimo usanga abigeme bacu batwagwa mu busambanyi n'ibindi bikorwa bitandukanye n'imico y'abarundi biva ku mpamvu nyinshi zaba iz'ubukene ingeso mbi n'ibindi inyishu rero ni uguhanura duhimiriza abo bigeme ariko kandi ntitwokwiyobagiza ingaruka mbi zishikira abo bana mu gihe batumvise ako kamo kuyaga guhimiriza abigeme gukoresha udukingirizo canke izindi mpanuro duhabwa n'abaganga zibarinda ingaruka nyinshi mbi ari gusama imbanyi batifuza canke kwandura indwara zitandukanye tukanabumvisha ko hariho izindi nzira zo kwirinda izo mbanyi bataba bipfuje n'izo ndwara zose bashobora kwandura kubera ubwo busambanyi n'ibindi ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko abigeme bari mu bigero bakiriye iyi mvugo y'umushikiranganji mu gisagara c'ubutunzi bujumbura ugwaruka niko mbona rwinshi niko rwinshi cyane kurusha abo bandi bahumuye par exemple nk'aho tubaye hariho ahegereye amabuwate ugasanga abajene ni benshi hariho amafarumasi imbere yaho kandi bakavuga n'abahakorera yuko bibafitiye akamaro kanini kuko usanga badandazaho birya bita utunini kugira ngo abantu ntibashobore gusama inda abigeme batifuje bijya ayi nibaza ko hanini byokoreshwa n'abubakanye kuko bobo nibo bamenya bati turashaka gutandukanya imbyaro canke ati ntidushaka kubyara ubu canke ni turashaka nyene kuheba kubyara ariko sinibaza rero ko abajene bobikoresha kubera yuko bobo rumva baba bakiri abajene umushikiranganji imana ahamagarira imboneza z'abakenyezi guhimiriza abandi bakenyezi batagize amahirwe yo kuja kw'ishure kugira bijukire uburyo bwo gutandukanya imbyaro no kwirinda inda zitifujwe amenyesha ko ubwo buryo buterera cyane mu iterambere ry'igihugu family mwe muri ngaha mwebwe muvuze mwe mubitahuye mukavuga we wica uvuze ujya mukenyezi aba nivo dedication ibyo uvuze shabyumvise kandi bifata uko nyene uri ngaho uri family dere ukavuga ati buryo buryo wapi abandi bakenyezi badafise nivo dedication nk'iyi wacu bavyumva se fini ubu turiye twe baratwumviriza cyane tugire dufashanye tugire la promotion de la planification familiale c'est très important pour le développement de notre pays muganga Sylvie Nzeyimana twari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi n'umupfasoni Zarinyana wo mu ihuriro ry'abagore n'abakobwa baharanira amahoro n'umutekano bahamagarira abavyeyi kudatinya kuganira n'abana babo ku vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza ibitigiri vy'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi vyerekana ko abakenyezi batarenga ibice mirongo itatu n'umunani kw'ijana aribo bonyene bakoresha ubuhinga bwo kwirinda imbanyi zitifujwe Haisariyani n'amahoro umwe mu bamenyesha amakuru b'abahinga bakorera ku bibazo vy'amagara y'abantu mu Burundi yabwije urya Amerika ko rwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 ari rwo rugeramiwe cane kurusha iyindi mice y'abanyagihugu n'imibonano mpuzabitsina idakingiye hamwe n'inda zitifujwe hatibagiwe indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka Eroje urika neza ijwi rya Amerika arakoze cyane mugenzi wacu eloje burikaneza dushikirije iyo nkuru uh, kuri bimwe mu vyo amashami atandukanye ashikiriza ku vyo umushikiranganji w'amagara y'abantu yashikirije bijanye eh, n'ibikoresho vyo kwirinda gusama imbanyi canke gutandukanya imvyaro mu gihugu c'u Burundi none mwebwe rero banywanyi b'ijwi rya Amerika mutwumviriza canke bari mu kurumbuga ngurukana bumenyi mu bivuga kwiki eh, nivyo tugiye kuganira rero mu kiganiro muri sanga c'uyu munsi twaba tumiriye amashirahamwe yige agenga akorera ku bijejwe n'ineza y'abigeme mu Burundi turi kumwe kuri ku murongo wa telefone na Kezimana Ange Marie mu ishyirahamwe APFB tukaba turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Dr Afrodis Kagaba aserukira ishyirahamwe ryigenga ryihaye gufasha guteza imbere igisata c'ubuvuzi n'amagara y'abantu mu gihugu c'u Rwanda iryo shyirahamwe rikaba ari HDI reka mbanze mpere kuri madame kezimana ange marie kaze neza mu kiganiro muri sanga
amahoro neza murakoze cyane kudutumira muri kino kiganiro kino kiganiro mwateguye murakoze cyane namwe dr afrodis kagaba mu rwanda ikaze neza muri muri sanga
murakoze cyane kudutumira muri kino kiganiro yego ndabashimiye mwese kubona mwafashe kano kanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo twumva ko ariko kivugwa mu burundi mu rwanda kumbure n'ahandi mu karere mpereye kuri mwebwe ah, madame kezimana ange marie muri apfb ishyirahamwe riraba ah, iterambere n'ineza ry'umwigeme mu gihugu cy'u burundi Ah, mwarumvise itangazo ry'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu burundi Ah, mwumvise kumbure n'ibivugwa mu rwanda ku bijyanye n'urwaruka nabo nyine ah, batabona yuko nk'imyaka cumi n'itanu a- ari imyaka yo gutangura kuganiriza abana ibijyanye no kwikingira imbanyi cyangwa gukoresha ah, i- i- ibikoresho byo kwirinda gusama inda mwebwe i- i- iryo jambo ry'umushikiranganji mwaryakiriye gute mwarifashe gute
yego murakoze cyane twebwe iryo jambo twararyumvise aho yarishyikirije mu ihuriro ryabaye navuga mu nzu ya hera turagerageza kuryiyumvira nubwo ata minsi myinshi irahaca twaribagije ibibazo kuko mu ishyirahamwe iwacu uko dusanzwe dukora turahimiriza cyane mu mashuri mu mashuri navuga abantu bakiri ku ntebe y'ishuri gusumba muri za kaminuza tugahimiriza cyane ubwo rwaruka kugira ngo bashobore kwikingira imbanyi bakipfuge kuko turabona ko iracyari intambamyi twe turifuza ko umwigeme w'umurundikazi yotera imbere biciye cyane cyane ko ategereza kubandanya amashuri yiwe ariko turahimiriza n'abo bose batakiye ku ntebe y'ishuri basanzwe ari abigeme kugira ngo ntihagire kumbure imbanyi bosama batazipfuye dusanzwe dukora n'amasantere de sante kuko twebwe mu ishyirahamwe iwacu ata gisata cy'ubuvuzi gisanzwe gihari baratubaza ati none iyo mushatse kutubwira ko twakwikingira imbanyi tukipfuje twobigenza gute twebwe ubwa mbere turababwira ko uburyo bwiza bwa mbere ari ubwo kwikingira biciye mu kwihangana ariko mu gihe uko kwihangana bagumye bavuga bati twebwe biri ko biranga tukabarunka muri ayo masantere de sante ubu rero twaciye twibaza tuti none bizogenda gute aho duherereye twarashoboye kuganira na kuri ayo masantere do sante gushika uno munsi nta kirahinduka iyo do- novuga nti iracyari impore n'aho yarishyikirije ariko turi ko turitegura kuko ejo cyangwa hirya y'ejo harashobora gusohoka itegeko none twebwe twokora iki nk'ishyirahamwe twokora iki nibyo turi ishyirahamwe ritoyi kandi turazi ko gukora uri wenyine bigoye turashaka rero kuzoja hamwe n'ayandi mashyirahamwe kumbure twige icyo kibazo kuko tubona ko gishobora gutera intambamyi turabona cyane abantu babangamiwe nk'uko twabyumvise ni urwaruka ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ibiri n'ine mu mategeko turabizi neza ko mu rurimi rw'igifaransa hariho abantu twita remine bari capable de discernema hakabaho n'ikindi gice cy'abantu basanzwe batari capable de discernema nubwo batavuze iyo myaka ni ukuvuga ngo hariho umuntu ashobora kugira ububasha bwo gufata ingingo n'aho yoba akiri umwana ariko umwana ari ku rugero nuvuga rurengeye gatoyi urugero rw'abandi bana bato nibyo abana batoyi bakiri nuvuga mu minwe y'ababyeyi babo umwana w'imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu cumi n'ine uwo mwana sinibaza neza ko yoba aragera kuri urwo rugero rwo kwifatira ingingo akigendagiye kuyiteza uru rushinge cyangwa ibiri ariko hashobora kuba hariho umuntu akuze kuko nibaza ko naho umujene akiri muto atarubaka ikibujije ko agira nuvuga beze sekisuweli arashobora kuyigira birashobora kumwangira ko yihangana none mu gihe ubwo buryo bwaba butagitegekanije kuri uwo mukino none byoca bigenda gute iki ni kimwe rero tukiriko turibaza muri iyi minsi dutegerezwa kwiga imbere y'uko itegeko ryanditse risohoka kugira ngo nimba ari pedwaye nimba ari ikintu twotegura ejo tujye kugishyikiriza tuvuga tuti yamara yamara kumbure turabona neza imico ya- n'akaranga by'igihugu cyacu turazi ko mu mategeko hashobora kuba hariho ibintu biriko birakitura akaranga k'uburundi barashobora kuzobidushyikiriza neza kandi ntitwobideha mugabo tuzovuga tuti twebwe aho tugeze turabona ko tubwiye abantu kwihangana ni byiza mugabo uwo dubwira ati byanya nk'iyo cyo tumureka ashi- ategereze kuja kugwa muri cya kinogo cy'uko agiye gutwara inda atipfuje maze ejo ahagarike amashuri yiwe ate- areke gutera imbere turacyari intambamyi rero uno munsi turakijijanye imitima turaronka akanya ko kuja hamwe n'abandi ngo tubiyage ariko iwacu twaratanguye kuciyumvira ko ko bishobora kuba ikibazo muri iyi minsi ya vuba Mm. Ah, kezimana ange marie murakoze cyane ukaba muri umwe mu banywanyi b'ishyirahamwe apfb novuga kandi yuko umuntu aserukira iki- igisata kijejwe kurwanya amabi ashingiye ku gitsina kandi murafise murafise kandi n'ubumenyi mu bijyanye n'amategeko mukaba muza kudufasha gutegera neza ibyo mwavuze bijyanye na abo bantu mu mategeko y'uburundi bavuga ko bafise bafise kapabilite ya de discernement ni ukuvuga ububasha bwo guhitamo ikintu na kiriya kugira ngo twumve neza niba iyo myaka y'imikangara abo bajene bashobora kugira uko gufata ingingo zibereye reka mpinduke rero tuje no mu rwanda aho naho nyine hasa ikibazo gisa n'ikiri kimwe aho naho nyine ikibazo cyo gukoresha udufuko cyangwa imiti yo kwirinda kubyara nayo nyine iri kiravugwa dr afrodis muserukira ikigo cyigenga ishyirahamwe ryigenga gihaye gufasha guteza imbere amagara y'abantu mukaba mwamvise ko abashinga amateka baraye bavuze yuko koko ugwaruka abana bafite imyaka cumi n'itanu baracari bato ntibakwiye kwigishwa ibintu bijanye n'ibi turiko turavuga mwebwe mwavyakiriye gute mubivuga kwiki nk'ishirahamwe ririko rirafasha kumbure no kugabanya imvyaro batifuza mu miryango
murakoze cyane twebwe beba twarazikurikiye ejo twari dufite n'umukorege wanjye wari mu nteko nkurikije intambwe u rwanda rumaze gutera mu kuvugurura amategeko ndetse hari byinshi byagiye bihinduka iriya pozisiyo isa n'iyabitunguye ariko twabonye ko hakiri akazi hakenewe gukomeza ibiganiro ubundi ni hamaze iminsi biganirwaho kandi bari mu rwanda gusa ariko no mu bihugu byose bya afurika do resite kuko ritari n'itegeko riri muri ririmo riganirwaho ku rwego rwa iyara turabizi ko ari deba ikomeye twanifuza ko yuko bikunze bajyaga kureka iri tegeko rikaganirwaho kubera ko ntabwo ari itegeko rishyashya ahubwo ni amavugurura yari ateganyijwe mu itegeko risanzwe u rwanda inteko yacu yatoye muri demiri seyi ariko bigaragara ko uko itegeko rimeze hakirimo imbogamizi cyane cyane ku ngimbi n'abangavu mu kubona serivisi aho amategeko yacu agisaba yuko bagomba kuba baherekejwe n'ababyeyi kugira ngo ababyeyi bo babyemeza ugasanga ari ikibazo kuko iyo turebye umuco nyarwanda ukuntu uteye nk'uko birimo kugaragara no mu biganiro n'iki ntabwo ababyeyi barashobora kwisanzura kuganira n'abana ku buryo iyo bisabye serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ibijyanye no gukoresha buriya buryo bwo kuringaniza gukumira inda zitifuzwa no kwivuza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ntabwo ni ababyeyi bake batinya kuganira n'abana rero iyo ubwiye abana umukobwa ufite cumi n'itandatu cumi n'irindwi uti nuhitamo kujya gukoresha metode ubanza ubwire mama wawe cyangwa papa wawe mu by'ukuri ni nkaho umubujije gukumira kandi tukabona ko inda zifuzwa zihari ibihumbi birenga makumyabiri buri mwaka ubona batwita ndetse n'ubuzima bwabo ugasanga burahungabanye hari abava mu ishuri hari abirukanwa mu miryango ugasanga kubera ko atwite bwa mbere anahise anagira inda ya kabiri ejo ugasanga yaje gukora nk'umuyaya yamara kunanira amaze kubyara abana babiri batatu ugasanga agiye kuba ba bandi bigurisha kujya kuba indaya usanga ari ikibazo gikomeye cyane tubona ko rwose kuganira ndetse no kureba uburyo izo serivisi bazihabwa yaba ari intambwe nziza itewe twebwe twifuza ko biriya biganiro byakomeza ndetse n'amategeko agahinduka ntabwo tubuza ko ababyeyi batakomeza kuganiriza abana bakomeza bakabaganiriza bakabigisha ariko umwana yafata icyemezo cyo kuvuga ati nzajya nkora imibonano mpuzabitsina cyangwa inshuti yanjye bakaba bashobora kugira uburyo bajya kwa muganga noneho muganga akabafasha utabigize kondisiyo ko bagomba kujyana n'umubyeyi kuko biracyari imbogamizi ikomeye cyane
ego ndumva ko koko bibonwa ko kwinshi kuko nk'ababyeyi mu rwanda twumvise mu nkuru kumbure tuko turategura yuko bobo bavuga ko bashima yuko bakwiye kuba bari kumwe n'abana babo mu kuja gutora iyo miti canke utwo tukapote n'ibindi ariko nk'abajejwe amagara y'abantu turavyumva aho muhagaze n'ico muvyumvira ko reka kumbure tugaruke ku mirongo ya telefone twakire n'abanywanyi b'ijwi rya amerika kumbure nabo nyene barafise ibibazo barafise ivyiyumviro mubafashe gutahura ibintu bimwe na biriya bivuye kumbure kuri aya mategeko canke aya matangazo ariko arashikirizwa muri iyi minsi mu bihugu vyempi mu burundi no mu rwanda ku murongo wa telefone turafise obed shalom nsengiyumva mu gihugu c'uburundi amahoro neza
amahoro cyane uraho urakomeye
ego ni mbore Eh, duga ku ijambo
ego Eh, ahanini nagomba gutangurira ku ntererano intererano yanje ni ukurabira hamwe uko indero y'urwaruka rwa kino gihe abana cyane cyane baregwa Eh, baregwa mu buryo usanga ibishobora gutuma bishora mu mibonano mpuzabitsina hakiri kare aba ari byinshi mu mu kibano Eh, ni ukuvuga ubwa mbere amasanamu n'ikibano biba- biba- bibakikije baba bari hagati y'uku- y'ukubitangura kare ibyo rero kubitangura kare kare kuko dufatiye muri kahise k'ikibano cyacu ni ukuvuga yuko umwana amaze gukwiza imyaka runaka eh, aba yegereje kuja mu bihe byo kuba yoshobora kurondoka umuryango waba ushobora gutangura kurondera eh, swat umuhungu bakamuronderera umu- uzomu- uwo bazobana w'umukobwa n'umukobwa byaba ari nk'uko rero uyu munsi usanga ahanini ari abana bafata ingingo eh, ku bijyanye n'akazuba kabo ku bijyanye n'urugo usanga hariho ingorane nyinshi kuko hariho ibindi bikorwa tuza kumanza gu- kurangiza imbere y'uko azokubaka ugwiwe ngo ashobore kurangura ama- amabanga mpuzabitsina eh, bisa naho avyemerewe mu kibano rero kenshi ingorane ihaba ni uko ibyo bikorwa naho bikorwa bikorwa mu kinyegero ni ukuvuga ni bake mu bana ashobora kubwira umubyeyi ngo eh, nakoze ibi cyangwa ndifuza gukora ibi ibyo bica biba intambamyi kuko ugufata u- mu gufata izo ngingo nta n'umwe aba adataba abana barabikora uretse ko n'aho bavuga ati izi ngingo zirafashwe usanga ahanini benshi bafata ingingo zijyanye n'ukwemera cyangwa n'imico ariko iyo mico cyangwa ukwemera bikaba bidahuye n'ubuzima abantu bariko barabamwo muri iki gihe rero ah, ahanini ikibazo kihari ni abasaba bah- baharanira ubuzima eh, cyane cyane agateka k'abana ugasanga ahanini ikibazo kijya kuba ku mwigeme kuko kureka gufata ubwo buryo bushoboka hariho uyu munsi ibivugwa bemererwe gukuramo inda bakoreshe uburyo butandukanye bwo kwikingira gusama ibyo byose bigira izindi ngaruka mu kiringo runaka mu gihe yagiye arabyimenyereza imbere y'uko yubaka ugwiwe ibyo nabyo bimonona mu mu mutwe psychologique mabi biramwonona bikamwonona ndetse no mu magara yiwe rero uno munsi hakwiye ko abantu dusubira tukagarukira indero y'abana duha abana bacu ni ukuvuga ko mu gihe twoguma tureka kwa muganga bashobora kudufasha ibi twoguma tureka ati ibi abana barabizi dusanga ejo hazoza hacu hashobora kugorana ku buryo ikibano tuzoba kidafise ababyeyi babushitse kuko umuntu adakwije neza mu mutwe yamaze kononekara mu mutwe ntashobora kurera umwana wiwe neza ibyo byose rero byategerezwa kuba byigwa hakabaho ahantu abantu bahurira abafata ingingo n'abaharanira agateka k'abana bagahuriza hamwe ku byokorwa apana ko bafata ingingo bafata ingingo batigeze bayaga na- na- na- n'aba- n'abakurikirana ibyo bibazo abapfa- abakurikirana ibyo bibazo nabo bakamba ariko baragwana n'amategeko ashigwaho kuko umwe wese ari mu ruhande rw'iwe kandi umwe wese abona ko uri muri uru ruhande ari umwansi wiwe icyo ni ikibazo hanini nyamukuru tugenda duhura nacyo turabye uko ikibano cyacu gitunganje muri iki gihe reka ndangiriza aho ariko reka mbaze abo bose bariko baravuga ko hariho ingorane mbega izo ngorane bagenda bagwana nazo gute ni iki babona bashobora gushikiriza abafata ingingo ni ukuvuga amategeko ajanye no gukingira uko abana basama inda mu kiringo baba bataremererwa kubaka ndetse n'uko bikurikiranwa murakoze urakoze cyane ego urakoze cyane kumburereka duhindukire ku mutumire wa mbere umushinga ntahe uh, dr afrodis kagaba mu rwanda uh, ku byo uh, obed na shalomu bashikirije
abakoze cyane numvise ibyo bagenzi banjye bavuze byinshi numvishije nanjye mbyemera mu bijyanye n'ikiduhangayikishije twese kuko turebye ziriya nda ziterwa abangavu cyangwa se abaderesa zibagiraho n'ingaruka mu buzima mu buryo busanzwe ubundi umubiri we umwana ufite kenza keza aba atari yagira ubushobozi bwo kugira inda agatwita akabyara neza kuko niyo turebye mirongo itanu ku ijana nibo bagira komplikasiyo ugereranyije n'abari hagati y'imyaka makumyabiri kugeza makumyabiri n'icyenda ni ukuvuga ngo usanga risiki ziri hejuru cyane ni nayo mpamvu ikiduhangayikishije twese ari uko twakumira ziriya nda tukareba ko abana bigishwa ari nabyo tunakora kugira ngo bagire amakuru ahagije bagire ubumenyi buhagije nko mu rwanda guhera muri demiri sezi muri karikirimu bashyizeho ibyo twita csi csi ni ukuvuga ngo ni comprehensive sexuality education ni inyigisho zigamije gutuma abana bakura bafite amakuru bazi umuntu atwita gute ese umubiri wawe uhinduka gute kugira ngo bashobore kwifata icyemezo ariko tubona akenshi muri izo nyigisho nubwo twateye intambwe tuzifite ntabwo abarimu baragira ubushobozi bwo kwigisha urubyiruko ndetse n'ababigishije barababwira kwifata kwifata twarabigize imyaka myinshi ariko hari igihe bidakunda ko umuntu yifata nubwo tutagomba gucika intege tugomba kumenya tukabivuga ariko tugashyiraho na opisiyo zose tukavuga duti kwifata niba bikunaniye koresha agakingirizo wirinda niba bikunaniye shaka uburyo ukoresha uburyo butuma udasama kandi ubwo buryo bukaboneka abaganga bagahugurwa bukanashyirwa muri santi de sante ariko ndetse no mu bindi bigo abajeni bakunda guhurira nabyo tuba dusaba ko byajya mu bigo by'urubyiruko mu masanti de jeni hakaba hari serivisi zishobora kuba zirentegere ku buryo umujeni cyangwa se umwadesa umwana ufite cumi n'itandatu cumi n'irindwi ashobora kujya ahantu akabona serivisi ibi nabyo turimo turwana nabyo twigisha abajeni duhugura abaganga kugira ngo dushobore guhindura yaba imyumvire y'abaganga bashobora gutanga serivisi nziza kuri abo bagana ibyo bigo ariko iyo amategeko atameze neza ari nayo mpamvu hari bino biganiro usanga haje imbogamizi mbere mu rwanda twari dufite itegeko ryabaga mu burenganzira bw'umwana ryavuga ko umwana ryahindutse muri denizibiti ariko ryemeraga ko umwana uri infekite cyangwa afekite paroviya sida ashobora kuba yajya kwivuza nubwo ababyeyi baba batabizi kuko twari dufite ikibazo cy'aho usangaga ababyeyi babana na virusi itera sida kubera batabwiye umwana ugasanga umwana akuze abibona abona banywa imiti ariko ababyeyi ntibagire kuraje kumubwira usanga imyenda na seksuwarite iracyari ikibazo icyo rero turimo twifuza uretse gukora izo nyigisho kugira ngo urubyiruko rubone amakuru ahagije abaganga bahugurwe ni uko n'amategeko yahinduka niyo mpamvu mu rwanda iyi deba irimo kuba itegeko ry'ubuzima bw'imyororokere ryahinduka turifuza ko ryanahinduka kandi turizera ko ibiganiro bizakomeza hari amarekomandasiyo menshi u rwanda rwagiye ruhabwa yaba n'aba egisiteri cyangwa se na reboni za afurika bashinzwe uburenganzira bw'umwana yaba muri crc nabyo bishinzwe uburenganzira bw'umwana kugira ngo turebe uburyo ubuzima bw'imyororokere twabushyira mu burenganzira n'ubundi bwose turanizera ko ku rwego rwa iyara ukuvuga bya bihugu bitandatu n'ubu tumaze kuba birindwi dufite itegeko naryo ryo muri bivuga kandi naryo deba nyinshi ziri kuri ino serivisi ku bamineri turacyatekereza ko dushobora kubahitiramo ariko kontekisi yarahindutse abamineri nitabaho amakuru barayakura ahandi barayabona kuri interineti barayabona kuri yutube barayabona ibintu byose byiza birabahereza amakuru kandi atari byo bigatuma abana bari sekere masiki bafite inshuti bafite abakopini ashobora no kuvuga ati ngewe ndumva rwose mfite umukope wanjye cyangwa umukopini kandi tujye dukora sekisi ariko nkeneye ko niba nkora na seki ushobora kwirinda ushobora kwirinda hano turimo turavuga paningi familiyari cyangwa se kontasepsiyo ariko tumenye ko umuntu ashobora no kurwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ashobora kurwara imitezi ashobora kurwara za ndwara n'izo tuzi tugomba kugera ahantu uburyo wa mwana yumva ko ashobora kujya kwa muganga cyangwa mu kigo cy'urubyiruko bakamwakira neza ni nayo niyo mpamvu dushyira ingufu kugira ngo abantu twese dukomeze dukore ubukangurambaga twigishe dukangurira ababyeyi kuganiriza abana ariko no kumva ko gukumira cyangwa kubuza abana gushaka serivisi atari bikemura ikibazo nk'ubu mu rwanda iyo ndebye imyaka itanu ishize tumaze kugira abana b'abakobwa babyariye mu rugo ibihumbi ijana na makumyabiri uwo ni umubare munini cyane ni ukuvuga ngo kandi ubona ko bigenda byiyongera makumyabiri na bitatu ibihumbi makumyabiri usanga ari abana benshi kandi icyo ni ikibazo kiri i burundi ni ikibazo kiri i bugande ni ikibazo kiri muri kenya ba bana ubuzima bwabo bukangirika dusera inyungu z'uko dukumira tukabigisha amakuru ahagije yose tukabahereza bijyanye n'ubuzima bwabo bagashobora kumenya aho bashobora kubona serivisi ndetse n'aho bagiye bakazihabwa nta kato ndetse abona babajija bakumva ko niba ukeneye contraception wagombye kuba urimariye ibyo ntabwo ari byo iyo myumvire igomba guhinduka tugafatanya twese kwigisha kugira ngo ubuzima bwa buri umwe wese burusheho kuba bwiza ari nayo mpamvu ishimira yuko nibura turimo tubiganiraho ubwo nabyo ni intambwe iba yatewe kugira ngo nibura dutangire gushaka umuti w'ikibazo
urakoze cyane urakoze cyane reka kumbure nje kuwundi munywanyi mbere y'uko eh, nongera nkagarura eh, madamu kezimana ange marie mu burundi eh, kuri iki kibazo Ah, turi kumwe na kwizera daniel dani mu gihugu cy'u rwanda kwizera daniel dani amahoro neza
ni amahoro muraho urakomeye
birakomeye cyane Mm, ni byiza ikibazo cyangwa icyiyumviro
Ah, byinshi nashakaga kubaza numvise yabisubije Eh, ariko eh, habayeho ndashima cyane leta y'u rwanda Ah, yatekere- yatekereje mu ku- guhagarika guha bariya bana eh, ziriya ziriya nkingo iriya miti ba- ba- ba- banze kuko byari kuzateza ikibazo kuko babonaga yuko eh, abana bari kuzajya babigiraho bakabigenderaho ugasanga eh, hagiye habamo ibibazo hagiye hazamo n'izindi ndwara eh, batanatekereje kenshi batekereza by'inda cyangwa se n'ibindi ariko usanga kenshi bamwe banakurira n'indw- indwara zigiye zitandukanye harimo mitezi n'ibindi nk'ibyo ku bw'ibyo eh, ndashima cyane leta eh, ikemeje ririya tegeko kuko eh, urebye umwa- imyaka ubundi umuntu aba afite iriya myaka ntabwo biba byemewe nibura wenda bakagiye babikora nko ku bantu ah, bafite ubwo mwana w'imyaka cumi na nta- kuri ngewe rwose ndumva ari ikintu cyiza cyane cyo gushima Mm, murakoze cyane numva ko ha- ahanini ari ibyiyumviro Ah, reka kumbure tuje kumutumira akurikira twumve ko harimo ikibazo Ah, nibutse abatwumva ariko turiko turaganira mu kiganiro muri isanga twumvise aho ah, abashingamateka mu rwanda bahagaze ku kibazo eh, c'abana bafite imyaka cumi n'itanu badakwiye guhabwa ibijanye no kwikingira imbanyi Ah, twumvise kandi mu burundi aho umushikiranganji w'amagara y'abantu mu ndwi iheze mu nama y'abakenyezi b'abayobozi yashikirije yuko um, ibikoresho byo kwirinda kuvyara canke kugu- gu- gutandukanya imvyaro bikwiye guhabwa abubatse ingo zabo bonyene rero turiko turaganira n'amashirahamwe atandukanye ah, yigenga ah, mu rwanda turiko turaganira n'aba- n'ayajejwe amagara y'abantu ah, mu burundi ayajejwe iterambere rya- ry'ugwaruka cane cane abigeme reka mbandanye ku murongo wa telefone shukrani ah, mahoro neza shukrani ikibazo canke ciyumviro alo shukrani
ndabumva Amahoro- ndabumva amahoro
ni amahoro cyane muri aho turaho turashima shukrani uduhamagaye uri hehe
Eh, njyewe ndi muri aziya muri aziya mu gihugu eh, cya rabi sawudite arabi saudite ni gake turonka abakenyezi baduhamagara muri arabi saudite turabigushimiye eh, duga ku ijambo Eh, yego njyewe nkunda kubahamagara cyane kuko ndabakurikirana rwose Mm, nanjye ndi umubyeyi ndi umubyeyi akuze nkunda guha impanuro abana bakiri bato cyane cyane urwaruka ndi umurundikazi Eh, rero nanjye nareko ndavuga ko icyo cyiyumviro mwatanze eh, kijyanye n'abasaza bari mu rwanda mu burundi bose bariko baratanga impanuro zikomeye cyane birababaje abana bakiri bato kubona bafata irya miti yo kwikingira ibyaro kuko bibatera ingaruka mbi kandi ingaruka nyinshi cyane bararwara ibibyimba byo mu nda usanga ejo bibaku- bivu- biku- bikurijemo ubugumba bifuje kubyara bitagikunda rero abana bakiri bato bari bakwiye kwirinda icya mbere ubusambanyi ikibya kabiri naho naho bafata iyo miti zi- zibikingira izindi ndwara ugasanga bamaze kwandura izindi ndwara na ya miti bafashe byose bibateye ibibazo urwaruka rw'iwacu rero muri afurika cyane cyane mu burundi mu rwanda bari bakwiye guhabwa impanuro nyinshi cyane kandi n'abadandaza iyo miti bagahabwa amategeko ko ata mwana muto yoyikora kumva ko byadufasha cyane
shukrani nkigufise ku murongo hariho abavuga nkuba nk'umuganga yanabivuze yavuga ati izo mpanuro z'uko bakwiye kwihangana zaravuzwe imyaka myinshi ariko inda z'indaro imbanyi batifuza zibandanya kwibonekeza none eh, ni ukuvuga yuko izo mpanuro batariko barazakira canke zidakomeye ntiziriko zirakora none muri ico gihe ho kogwa iki hobandanya havugwa vya bindi nyene canke horabwa ubundi buryo bwo kugira ngo izo nda z'indaro uh, zigabanuka wewe ubibona gute ko izo mpanuro zisa naho kenshi zitariko zirakora
ego murakoze cyane ngewe nubwo ndi mu mahanga nababwiye ko ndi umubyeyi kandi mfite abana benshi ndi n'umukozi w'imana mfite abana benshi b'urwaruka bafite icyo kibazo ndatanga impanuro mu buryo bwe- bwo kubarira mu buryo bw'imwemu nk'uko ndi umukozi w'imana mu buryo bw'umubiri bwo kubahanura vuba ku kuri bikwiye ni benshi bari mu ngeso z'ubusambanyi ahubwo leta zacu mu rwanda mu burundi bagerageze barabe ayo makarawoke abana bakunda kujyamo urwaruka abanyeshuri mu mawikende iminsi yose ngo bavuye muri ayo makarawoke bashyikiye mu busambanyi ukumva ngo umwana yaraye mu busambanyi ngo yararanye n'umugabo runaka cyangwa umusore agacahitira kugura perire aho ndi kuvuga nko mu burundi iwacu perire ngo kamaze kugura sentimeri ngo kugira nta niba yasamye imbaye ikiba kama imfago nibagerageze barabe urwaruka niko rubahona niko rubahangayika ni twebwe ababyeyi tuzosigara kandi tuba tuzi ko urwaruka ari rwo burundi rw'ejo cyangwa rwanda rw'ejo twebwe ababyeyi tuzosanga urwaruka rwaramaze guhura n'ikibazo gikomeye cyane Mm.
nibarabe bafate ingamba zikomeye bahashe ubusambanyi kandi n'iyo miti nayo nyene idandaza abantu babashyizeho ingufu ifata abantu bibatse naho ubundi rwaruka ruriko rurononekara jewe ndaheba nkarira nkakora n'amosozi iyo ndiko ndahanura abana Mm. murakoze cyane murakoze cyane madame shukurani ngaho mu bihugu by'abarabu turagushimiye Eko ngaruke rero kuri Kezimana mutumire wacu mu gihugu cy'u Burundi muri APFB ni ishyirahamwe rijejwe ku- kuraba ineza y'umwigeme w'umurundikazi umutumire wacu umunywanyi wacu nako Uh, dani yavuze ku kijanye n'ibikoregwa mu kibano kumbure uh, bikwiye gukurikiranira hafi kugira ngo uh, ingeso z'abana uh, ntizitituke amasanamu baraba ivyo babona mu kibano Ah, nka mwebwe ange marie muri apfb ah, mubona imico kama imeze gute muri kino gihe ku buryo ko umwana w'umwigeme atoja mu busambanyi bumutera a- aronka iyo nda y'imbanya atari yifuza u- kugira ngo yirinde kumbure no kurinda no gukoresha i- iyo miti canke i- i- ibyo bindi bariko barabuzwa gukoresha mu- mu- mu- muri leta bavuga yuko batanakwiriye kuba bariko barakoresha kubera bakiri abana
Ego, twebwe aho duherereye mu ishyirahamwe ryishyira guteza imbere umwigeme w'umurundikazi biranatworohera cyane iyo turiko turaga- turaganira n'abo bana ibibazo bahura mu kibano twari tubayeho kera kumbura uno munsi siko turiko turabaho hariho iterambere iterambere rero ririca rikongera rigakiza uno munsi umwana w'imyaka cumi n'itanu cumi n'itandatu aratunga telefoni araraba byose ibikorerwa mu mahanga ibikorerwa ngaho iwacu kuri iyo telefone nyine araronka abamuhamagara sicyo kimwe na kera aho umuntu wavutse umwana w'umwigeme ni umunyakigo umwigeme uno munsi ariko aratera imbere arajya ahabona hariyo abamubona ariko arashobora kugirira ikibazo muri ico kibano nyene muri iryo terambere ririko rirashyika uno munsi rero tugerageje kuraba nuvuga muri ayo majambo umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze rero ngerageje kuraba ingene ikibano no munsi cokingirwa umwe wese aho aherereye hariho uruhara rw'umubyeyi ni intangere cyane ko turabona ko muri iyi minsi ababyeyi nta mwanya bakigira wo kuganira n'abana babo biruka n'ubuzima barabaha ijambo ariko ico kiganiro sinovuga ngo nta gihari ariko umwanya ntukiri mwinshi nka kera ababyeyi rero umwana bamenyereye ko umenga umwana ariko araba imyaka cumi cumi n'ibiri ariko aramubwira ngo ejo uzoja mu butinyanka umenga niho hageze ko amuganiriza ariko uwo mwana mutaganiriye hakiri kare agifite imyaka itandatu itatu kugira ngo umugire umugenzi bizokugora cyane kuja kumubwira ngo ingaruka mbi ngo kuja ngo mu vyerekeye gutandukanya ibyaro ngo ni bibi n'ibiki twe turatangara cyane aho duherereye abana b'abigeme basigaye batinya cyane gutwara imbanyi gusumba umugera wa sida umugera wa sida wo barawibagiye ikibagiwe cyo n'izo ndwara zi- zindi zifatira mu bihimba zirondoka igihe umenga ntacyo bafite bakivuga wavuga ati jewe ntusama imbanyi nibyo zonyine mbona bigaragara bikajya ahabona rero twe turabona ko ni uruhara ntangere rw'ababyeyi leta amashyirahamwe iyo hageze ko itegeko rijyaho ni ukuri ntibovuga ngo turagiye gufata itegeko kuko itegeko rirabaho washyaka n'igihugu cya- cy'u Burundi cyacu ni ukuri kirafite amategeko meza cyane ahashya ahana abakoze ayo mabi abatwaje inda imba- imbanyi inzoga z'indaro mugabo guhana ni kimwe none ujya nawe yamaze gutwara iyo mbanyi ujya nawe atakiri ku ntebe y'ishuri ujya nawe kazoza kiwe kamaze guhagarara uno munsi bimeze gutya nitwicare rero turaba ingene twokigira ikibano cyacu Mm.
ndumva mu Oh, rwanda bateye intambwe bo bamaze kuvuga n'imyaka ariko natwe kumbure mu rwanda ni ahantu twegeranye cyane imico y'iwabo irababana rwose n'iy'iwacu twebwe rero ko iryo tegeko novuga ritaratangwa kuri iyo nzego byabaye mu mvugo n'umunsi duhaguruke amashyirahamwe abo dusanzwe dufasha yaba mpuzamakungu Mm.
abatanga uburyo twese tujye hamwe turabe ingene umwana w'umugeni Eh, yokingirwa uvuze ati gusumba itegeko ntaguciriyemo ryoza guhana ntaguciriyemo uvuze ati Sabe?
tuje hamwe ntaguciriyemo uvuze ati tuje hamwe umunywanyi wacu yavuze ngo- Eh.
yabajije ku kibazo cyo guterera mbere y'uko ayo mategeko ajaho mbega ayo mategeko mbere y'uko ajaho ababyeyi mu kibano bigenda gute boba baja hamwe kugira ngo ayo mategeko yigwe hamwe kugira ngo kumbure nk'aho bageze ku rugero mu rwanda imyaka ya cumi n'itanu bashizeho ababyeyi babona ko ari mike cyane Eh, mu burundi murakeka ko amashyirahamwe n'ababyeyi muzo kwegeranywa kugira ngo mwige itegeko nk'iryo
Eh, kukumbure ijwi ry'ababyeyi rishobora kuba rica ahandi kuko ntibashobora kubaza uyu n'uriya turafite n'abaduserukira turafite n'inama nshingamateka nkenguzamateka abo twatoye ko baduserukira nabo nyine basanzwe ari ababyeyi ariko twebwe nk'amashyirahamwe tuca tuza novuga dusasira murakoze cyane tukavuga tuti twebwe turabye nk'akarorero twe turabona ko kuva ku myaka hagati ya cumi n'ine na cumi n'indwi ni abana babangamiwe cyane babangamiwe cyane rwose Mm. ego kumbure reka Kumbure, mwakaryo ego.
ubundi munywanyi ku murongo aro- arindiriye prosper manirakiza nawe nyene ikibazo canke iciyumviro prosper kaze neza
ego hama tujya ku kanya muduhaye Mhm.
hama kuco noterera kuco mbona ku ku byerekeye ironoka rijyanye n'amagara meza Mhm.
ku ku myaka cumi n'itanu nta muntu akwiriye kuboneza urubyaro kuko ntiboneza urubyaro rw'i- rw'ugutararonka ahubwo leta yoraba ukuntu yokwigisha mu guharuka bakazana rwifata rubananiye kwifata bagakoresha agakingirizo n'ingingo zo kurinda urubyaro kwa muganga yo kuza kwikingiza ata- imyaka ataragera mu bigero byo kuba umugore birashika bikamugiraho izindi ngaruka mbi ntatureko nta- ntarondore biza ahubwo umuriro bifate cyangwa agakoresha agakingirizo murakoze Mm. Eh, none ga prosper sinzi ko uri umujene canke mubona uko kwihangana mu bajene bishoboka ah, bahawe kumbure inyigisho nyinshi
kwihangana birashoboka kandi cyane mu bisanzwe nko kuri jewe bisanga umujene Mhm.
bishitse bishitse i- i- bikananira kuyifata nokoresha agakingirizo bwose nobwira uwo dukundana ngo genda ngo kwa muganga ngo uboneze urubyaro ko bishoboye kugenda kuboneza urubyaro iyo ibyo ibyo ibyo ibyo shinge n'iyo miti kabwira ko ibisoko by'ishuri bitari byagere kugera mu bigero utarakwiza iyo myaka cumi n'umunani biza umubiri wo kwifata Mm, mun- rero wowe uvuga ati nimuburiburi baronswe udufuko
yego vrema hako bajya kwa muganga kuboneza urubyaro batara- bati- kuko bashobora kugenda kuboneza urubyaro atamwana n'umwe ararohoka bigatarigira mu kwisi kuroha n'umwe
urakoze cyane prosper ego tugaruke ku batumire bacu ego ngaruke kuri can- muganga dr flodis kagaba mu rwanda Ah, kumbure hariho umunywanyi n'aba ntihenze yari yabajije icerekeye intererano ah, mu bajejwe intwaro kugira ngo aya mategeko anonosorwe neza murantunga ndabwiye ko hari undi munywanyi ku murongo wa telefone arindiriye mbere ko tugaruka kuri mwebwe dr Ah, kwizera laki ahmad ararindiriye amahoro neza ahmad
mukuru yantanze ishaka uraho umeze neza
eee ndaho namwe muraho turaho turashima mu rwanda ni sawa
eee turi mu rwanda mu majyaruguru rwanda mu karere ka rulindo mu murenge wa buyoga Je- igitekerezo natanga ntabwo ari ukuvuga ngo ba- bashyireho uburyo bwo kuboneza urubyaro mu bana bakiri batonya kuko abana bakiri batonya nta nubwo baba bakamenya ko bafite urubyaro ahubwo ikintu cyagakwiye kubaho ni ugushyiraho inyigisho zitangirwa nko mu manama uciye ku midugudu ndetse no mu mashuri bagakora ubukangurambaga kuko iyo urebye mu mashuri ntabwo bakigisha ibintu bijyanye n'imyororokere n'ubuzima bw'imyororokere ku buryo bwimbitse usanga bamwe batabivuga mu mazina yabyo ugasanga hari bimwe na bimwe abanyeshuri cyangwa se umuntu akava mu ishuri adafite ubumenyi bugendanye n'imi- n'imibereho cyangwa se n- n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se abaturage rimwe na rimwe kwanga kuvuga amakuru y'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere babwira abana babo nuko nta n'amakuru baba babifiteho nabo hagakwiye kubaho nk'integanyanyigisho zi- zirimo inyigisho zi- zi- zikangurira ababyeyi mu kwigisha abana babo cyangwa se iyo urebye usanga muri iki gihe bitewe na tekinoloji ubu gushaka i- imirimo myinshi usanga ababyeyi batagiha abana babo umwanya ntabwo ababyeyi bagiha abana babo umwanya basigaye barabafashe nk'abantu bakuru abantu nko mu cyaro usanga ababyeyi batigisha abana ubuzima bw'imyororokere bakumva ko babikura ku mashuri kandi ku mashuri hari aho- hamwe na hamwe ntabwo babona amakuru ahagije bitewe n'uko abarimu bamwe na bamwe bakunda kugira isoni zo gusobanura ibintu bigendanye n'imyororokere bigatuma rero inda zikomeza inda z'abangavu zikomeza kwiyongera ntabwo igisubizo ari ugushyiraho uburyo bw'im- bwo kuboneza urubyaro ahubwo ni ukongera inyigisho zihabwa abana bakiri bato ndetse n'ababyeyi ndetse hakabaho no gushyirwaho kw'ibihano Haka- hakajya hahanwa abantu batera inda abangavu kuko usanga abagabo bafite ingo aribo benshi ba- batera abana inda zita- zitifuzwa icyo gitekerezo nge nari mfite murakoze mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo dukunda kubumva mu murenge wa buyoga turabashimiye ego dr hafadis abanywanyi benshi bavuze cyane ku bijyanye n'inyigisho inyigisho zikenewe cyane haba ari izivuye ku babyeyi haba ari izivuye mu mashuri n'ahandi bavuga ati inyigisho zirakenewe Eh, muri hdi eh, mubona izo nyigisho ari cyo kibazo ariho zihagaze icyo kibazo cyo kugira ngo izo nda z'indaro ntizi- ntizibonekeze
murakoze cyane inyigisho rwose zo ni ngombwa cyane pe kuko ah, umwana iyo akura agomba kugira ubumenyi buhagije bujyanye n'umubiri wiwe na sexualite yiwe n'ibyo agenda abona kubera uko agenda akura akamenya uko ah, abyumva Eh, inyigisho rero ni byiza cyane turakangurira n'abantu kuzigisha ikibazo dufite ni uko n'inyigisho ntabwo zitangwa neza usanga ah, tubigisha tubabwira ntiwemerewe iki ntukahagarare n'abahungu Eh, ntiwemerewe gukora imibonano mpuzabitsina ku buryo ari nayo mpamvu usanga akenshi umubyeyi ah, n'umwana kubera ko aba yaramubwiye ati ntuzakora iki ntuzakora iki niyo abikoze ntabwo amubwira ari nayo mpamvu tugifite impungenge ko gukomeza kuvuga ko ah, ah, umwana agomba kujyana n'umubyeyi niba bariyeri ituma wa mwana azatera iminsi ntazo abo- ajya gushakisha ni nayo mpamvu ibihugu bindi byagiye bishyiraho ingamba nziza iyo habaye rerasiyo nziza hagati y'u- y'umwana na muganga aba ashaka kumubwira byose ni nko muganga ashaka kuvuga ati "Eh, uno mwana yego afite ikibazo arashaka kwirinda inda ariko ashaka no kwanduza sida ukamugira inama uti mu buryo bwiza bwo gukoresha koresha agakingirizo Ah, kuko agakingirizo gashaka kurinda ya sida gashaka kurinda kudasama ariko kugira ngo uzashobore kumufasha nuko aba ashaka kuza iyo rerasiyo ikiyubaka kandi akizera ko adukubwire ata- ata- atagize ubwoba kera batubwira ko abana bajyaga bavugana na ba nyirasenge none ba nyirasenge nta- nta- nta- ntabwo bagira umwanya wo kuvugana n'abana ari nayo byaboroheraga bakabona amakuru ariko akagira umuntu yizeye atari wa wundi umutera ubwoba kandi nkashaka no kumara impungenge ababyeyi bafite rwose iyo turebye ingaruka zishobora guturuka ku gukoresha agakingirizo cyangwa gukoresha buriya buryo butuma umwana adasama aho zihuriye n'ingaruka zo gutwara inda tumaze imyaka irenga hafi umunani dukora n'abari abana babyariye mu rugo iyo turebye ingaruka bahura nazo risiki bahura nazo uko ubuzima bwabo bwangirika bifite n'ibyo bibi cyane kurusha uko twakumira kandi dushyizeho serivisi nziza tugahereza abana inyigisho tukabashyize ahantu bashobora kubona serivisi amategeko akaba fekiside twagabanya ziriya biriya bibazo bariya bana b'abakobwa bahura nabo kuko umuco wacu uracyabaho akato iyo abyariye mu rugo bahita bamwirukana bakamubwira bati jya gushaka uwaguteye inda akenshi nibo tubona bahinditsemo abandi baza gukorera mu rugo akenshi nibo tubona babaye indaya akenshi ugasanga ubuzima bwabo bwose burangiriye ku buryo uvuga uti turamutse dukumiriye uno mwana tukamwigisha ariko yanakenera serivisi tukazimuhereza byagabanya za ngaruka iyo ndebye rero nkakompara ingaruka zo gutwara inda n'ubuzima bw'umwana w'umukobwa bwangirika n'ingaruka zo kuvuga ngo yakoresheje agakingirizo rwose nta hantu bihuriye mu rwego rw'ubuzima ari nayo mpamvu twifuza ko bino biganiro byakomeza mwabivuze kare ko ntabwo ari mu rwanda gusa wenda mara impungenge bagenzi bangiye bo mu burundi no ku rwego rwa yasi ku rwego rwa afurika doregisi birimo biraganirwa hari itegeko rihari ry'ubuzima bw'imyororokere zimwe mu ngingo zirimo nyinshi cyane ni izijyanye no kuba bakwegereza serivisi z'ubuzima bw'imyororokere aba egisiperi bose barabibonye kugira ngo zishobore kugera ku bana tudashyizeho za mbogamizi z'umuco tudashyizeho mbogamizi zo kuvuga ngo ababyeyi bajye babahereza uburenganzira ahubwo tugashaka uburyo n'ababyeyi twabakangurira kugirana ibiganiro n'abana nabo tukabigisha ko umubyeyi wakuze nawe ataganira n'umwana ataganirizwa ibya seksuwarite ataganirizwa ubuzima bw'imyororokere nawe biramugora kuganiriza umwana niyo mpamvu rero biriya biganiro n'imigisho ni ngombwa ariko tugashaka uburyo na serivisi ziboneka kugira ngo dukumire ziriya nda twabyita kuboneza urubyaro twabyita gukumira inda icyangombwa ni uko habaho uburyo kandi bwizewe bushobora gufasha wa mwana ntasame agashobora gukomeza ubuzima bwe akajya mu ishuri akiga ndetse n'ubuzima bwe ntibuhungabane none dogiteri ndabyumvise neza ku rwego rw'akarere nk'uko mwabikurikiraniye hafi babona yuko izo nyigisho bakwiye kuzihabwa abo bana
yego bashyigikiye ko zahabwa ko ibihugu byacu bigomba guhindura sisiteme ya edikasiyo bagashyiramo izo nyigisho abarimu bakigisha uburyo bazitanga ku buryo umwana arangiza afite ubushobozi bwose bwo kwifatira icyemezo atari gufata ngo yabifashe mu mutwe ahubwo azi ukuntu azitwara muri buno buzima bwo hanze kandi bigenda buhinduka murakoze tubona ko imbogamizi zahindutse yego murakoze cyane ibibazo byinshi murakoze cyane murakoze cyane reka mpe akaryo john magushi umunywanyi wa nyuma amasegonda make cyane john magushi ikibazo cyawe cyangwa icyiyumviro
yewe nyibaza gisa n'icyiyumviro uravye ibihugu byacu afurika y'ubuseruko y'uburundi n'u rwanda radio benshi turagiye gutsimbarara ku muco bagomba kubona yuko ahubwo umuco ariwo wakurikizwa abana ukaba ariwo ukurikizwa abana bakajya guhabwa iyo izo serivisi zo gukingira nubwo ntabwo wa muco tugaruka kuwuhungabanya kandi iyo umwana agize ikibazo agatwara inda arirukanwa agarutse guhungabanya wa muco rero ku byanjye mbona ko ubwo umuco ntitwowuta mugabo wari unyigisha kugwaruka mugabo akaba yavuga ati ubyifuza abona yuko byamugora kurengera ubuzima bwiwe n'ingaruka byamuba kuri nyuma y'iyo ntuzi yohabwa iyo serivisi muga atabibugirwe babone yuko ayihawe munsi y'iyo myaka cumi n'itanu cyangwa imyaka itekanye n'amategeko ashobora kuronka igihano
wakoze cyane reka mpindukire turangiza turagushimira ibyiyumviro byawe turangiza nshimire cyane abatumiriye buno munsi kezimana ange marie umunywanyi w'ishyirahamwe apfb akaba kandi ajejwe n'ibijyanye no kurwanya amabi akorerwa amabi ashingiye ku gitsina mu ishyirahamwe apfb na dr afrodis kagaba aserukira ishyirahamwe hdi ryigenga ryihaye gufasha guteza imbere igisata uh, cy'amagara y'abantu n'ubuvuzi mu Rwanda uh, amasegonda make cyane akajambo ka nyuma madame Ange Marie dusozera hamwe na docteur nawe nyine amasegonda make
yego cyane turabakengurukiye ko mwashoboye kudutumira muri kino kiganiro kugira ngo dushyire hamwe ibyiyumviro tubandanye twibaza nyine umwigeme yotera imbere mbona umwigeme yokingirwa rero nibaza ko ni akaryo keza ni intango tuzabandanya tuganira kugira ngo turabire hamwe icyo kibazo gihanze nuvuga abarundi cyangwa abanyarwanda cyangwa mu karere aho dutumbereye murakoze cyane murakoze ego namwe dr afrodis amasegonda make
murakoze cyane kuri kino kiganiro dutekereza ko ibiganiro nk'ibi bikenewe kugira ngo twese turusheho kungurana ibitekerezo ukuntu twarushaho kubungabunga ubuzima bwacu murakoze murakoze cyane ndabashimiye nongere nshimire n'abamfashije mu buhinga bw'ibyuma nadia tahaye mu buhinga bw'ibyuma ikiganiro cyari kiyobowe na hoya nitangisha kandi ndabashimiye namwe mwese mwaterereye ku rubuga rwacu rwa facebook nk'uko bisanzwe tubibutse ko ari radiyo yacu voa n'umunsi w'ejo muzobandanye mushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro mubandanye mwumviriza ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika cyari ikiganiro muri isanga ndabashimiye